nongeye kubasuhuza mbaha ikaze ku ijwi ry'amerika mu kiganiro muri isanga ikiganiro duharira nyakwigendera kizito mihigo muri kumwe na venuste nshimiyimana hashize umwaka umwe kizito mihigo yitabye imana hari ku itariki ya cumi na karindwi z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa bibiri na makumyabiri ubwo inkuru yabaga kimomo igakwira isi yose ko umuhanzi w'umukirisitu w'umunyarwanda atagihumeka leta yatangaje ko yiyambuye ubuzima ibyo ariko ntibyemejwe n'abaganga abarokotse ku icumu rya jenoside nkawe banditse basaba ko haba iperereza ryigenga ndetse n'imiryango irengera uburenganzira bwa kiremwamuntu irabisaba ntibirashoboka iki kiganiro sibyo kigamije ni ikiganiro kigamije kureba Kizito Mihigo wari we amateka yandikishije ikaramu y'urukundo urukundo yabibishije kubabarira imbabazi avuga ko yahawe n'imana imana yimakaje ngo imubere urumuri muri iki kiganiro ubwa mbere kuva kizito mihigo atabarutse inshuti ze z'inkuramutima abamubaye hafi kuva akivuka abamuzi kurusha abandi bagejeje ku ijwi ry'amerika ubutumwa tuza kubagezaho
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika abatumire bacu ni Clarisse Kayisire Mukundente akorera leta ya Canada akaba yiga itangazamakuru muri kaminuza y'i Quebec yikaze ku ijwi ry'Amerika murakoze Venuste ndabashimiye kuba mwantumiye kandi nsuhuje abo turi kumwe mu kiganiro undi mutumire ni Jean Claude Nkubito umunyamabanga uhoraho w'umuryango uharanira ibiganiro n'amahoro muri Afurika ufite icyicaro i Buruseli mu Bubiligi ikaze ku ijwi ry'amerika murakoze kuntumira venisite ndasuhuza n'abo turi buhure muri iki kiganiro undi mutumire wacu ni Louis Rugambage umucikacumu inshuti ya Kizito atuye mu Buholandi Louis Rugambage ikaze ku ijwi ry'Amerika urakoze cyane Venuste Nshimiyimana kuntumira muri iki kiganiro cyo uh, kuganira kuvuga ku nyakwigendera Kizito Mihigo natumiye kandi Philippe Basabose atuye muri Canada yigisha muri kaminuza Memorial University ikaze ku ijwi ry'Amerika urakoze cyane venisite kuba ikaze muri iki kiganiro ndagushuje nanjye kandi shuhuje n'abo turi kumwe muri iki kiganiro n'abatwumva bose nongere mbashimire kuba mwemeye kuza muri iki kiganiro nabibabwiraga mu kanya twakiriye ubutumwa bw'inkuramutima za kizito tubuha umwe muri bano batumire bacu kugira ngo abudusomere uwo ni Clarisse Kayisire mukunde mbere y'uko udusomera ubwo butumwa watubwira uko wamenye kizito murakoze venuste ngewe uko namenye kizito mihigo kizito ni umuhanzi wamamaye mu rwanda kubera indirimbo z'imana n'indirimbo zijyana n'ibi bya jenoside n'izindi ndirimbo zivuga ku rwanda ntabwo namumenye mbere y'uko apfa namumenye nyuma impamvu nta yindi ye ntabwo ndi umukirisitu cyane kuko yaririmbaga indirimbo nyinshi za kiliziya indirimbo nari muziho zari ebyiri ntizajyanaga n'icyunamo kibuka jenoside yakorewe abatutsi kuko byafashaga kwinjira mu cyunamo n'izindi ndirimbo zavugaga ku byerekeye u rwanda n'ubutwari ariko nyuma amaze gupfa nashatse kumenya icy'uwo mwana w'imyaka mirongo itatu n'umunani ukiri mutoya utarashaka impamvu yambuwe ubuzima bituma njya kureba kizito wari we nsanga yari afite ubutumwa bukomeye bw'abanyarwanda twese bituma mwibonamo mwisangamo niyo mpamvu kizito namukurikiye nkashaka kumenya ibyo byose no kumenya filozofiye yose ni uko ukuntu namenye kizito n'inyuma y'urupfu rwe na n'ubu uracyamukurikira
ndamukurikira cyane kubera ko afite indirimbo ye hari igitero yavuzemo ngo kuko twagira urwango tuzaba abahamya b'urukundo icyo gitero cyo mu ndirimbo ye nicyo nkurikiza mu buzima bwanjye kizito ni urugero kuri jyewe kwa kundi abantu bavuga ngo bafite umufilozofi bakurikira nanjye kizito nabonye umufilozofi wanjye w'umunyarwanda niwe nkurikira niwe mo modeli ariyo mpamvu nzakunda gukurikira ubu kandi ngira ngo nagize umuntu ngira mu buzima bwanjye nzakurikira ubuzima bwanjye bwose uraza kudusobanurira uko uri umuhamya w'urukundo rwirugambage nawe kizito mihigo wamumenyeye mu ndirimbo kizito nanjye urebye namumenye nyuma ariko mbere ho gato yamukunde ni uko natangiye kumukurikira cyane ubwo yafatwaga agafungwa mu bihumbi bibiri na cumi na kane mbere yaho nari naramukurikiye kubera indirimbo ye imwe izindi sinari nzizi rwose indirimbo yitwa iteme iyo ndirimbo yankoze ahantu yankoze ku mutima kuko numvaga azanye ikintu gishya abandi banyarwanda batigeze bavugaho batigeze baririmba cyangwa batigeze bakora babikuye ku mutima ikintu cyo guhuza abantu b'inzego zitandukanye abantu ibyo nita udusanduku kuko umuco wacu umeze nk'aho ufite ukuntu dushyira mu tuntu tw'udusanduku ahantu umuntu agomba kubarirwa byanze bikunze kizito yarenze icyo kintu iyo ndirimbo rero ikaba ishushanya neza uwo kizito ari we ikaba ishushanya neza ubutumwa bwa kizito ku banyarwanda no ku bantu muri rusange rero kizito natangiye kumukurikira icyo gihe ariko noneho aho afungiwe ariko cyane cyane aho yiciwe numva noneho bihindutse nk'inshingano yanjye gukurikira ubutumwa bwa kizito no kubusangiza abandi nawe turakugarukaho mu kanya kugira ngo udusobanurire ukuntu abantu bakwiye cyangwa se bashobora gusohoka muri utwo dusanduku jean claude nkubito utuye mu bubirigi kizito yarahabaye wowe wamumenye ute kizito nyiramumenye hano akihagera kuko yahageze mu mpera zo mu kwa cyenda mu bihumbi bibiri na kabiri aje ari umunyeshuri uze kwiga yari umuhungu mutoya ufite nk'imyaka nka makumyabiri ariko ufite igikundiro cyane cyane ko yanaririmbaga ibintu by'ubukristu ukabona abantu bamureba bamurangamiye kizito rero yaje atungura abantu kuko ubundi ububirigi twari tumaze imyaka ingendo imaze imyaka ibingezemo bwari ububirigi bufite amatsinda abiri abahutu n'abatutsi kizito uretse yenda nko mu bihumbi bibiri tukihagera nibwo wabonaga abantu umuntu yanabavuga nka mushayidi asa nk'ugerageza kubisanza avuga ati ngomba kuvugana n'abantu bose ariko ububirigi bwari ububirigi bw'uwa bw'amoko abiri kandi atandukanye atavugana kizito rero aje yaje afite iyo mpano yo kuririmba afite n'iyo mpano n'ubukristu ibyo rero bikunda guhuza abantu bose uko bagera kose mu kiliziya abantu bose bajyamo mu ndirimbo abantu bose bararirimba kizito yaje ahura ajya no mu ishuri agiye mu ishuri ahuriramo n'abandi bana b'abanyarwanda nabo mu ishuri nta muntu ntawurobanura amashuri si ayabo ni ay'ababirigi ahura na bagenzi be akorana na bagenzi be yigana na bagenzi be ngira mu mwaka wa mbere ku buryo yari yageze igihe umwe muri bo nta bwoko arebye ariko by'umwihariko kizito yatangiye korari korari nayo rero yashyiragamo abazi kuririmba ntabwo yashyiragamo abahutu cyangwa abatutsi ikindi atangira n'ibitaramo ibitaramo mu kiliziya yakundaga kujya yikuri hari paruwasi yari ifitwe n'umupadiri w'umunyarwanda agatumiramo ibi bitaramo abantu bakaza baje kureba ibyo ari byo urumva nyine abahutu n'abatutsi bakaza bahekenya amenyo buri wese ku ruhande rwe cyangwa se badakundanye ariko bakumva ibyo kizito aririmba bagataha barebana ukundi ku buryo kizito rero nagiye mumenya nk'umuntu wahinduye ubuzima bwinshi cyane muri ubu bubirigi kuko yerekanye ko abantu bashobora kubana bashingiye ku ivanjiri bashingiye no inyuze mu nzira y'umuziki ibyo turabigarukaho mu kanya ndetse udusobanura ukuntu kizito mihigo yashoboye guhindura imyumvire imyumvire ya jenoside ku batuye mu bubirigi reka noneho tujye kuri basa bose wowe kizito wamumenye ute kizito ntabwo nagize amahirwe yo kumumenya ku buryo butaziguye natangiye kumumenya kubera indirimbo ze cyane cyane indirimbo yitwa twanze gutoberwa amateka indirimbo yitwa iteme n'indirimbo yitwa igisobanuro cy'urugo nyuma aho akaga ke gatangiriye byatumye ndushaho kumukurikirana ndushaho kumukunda ku buryo ndetse ubu ngubu mufata nk'icyitegererezo cy'ubumuntu nyabwo ndetse ntangire nanamwunamira mwunamira nk'umuntu nkunda cyane twabuze amanzaganya bitari bikwiye mwunamire nk'umuntu mfataho icyitegererezo gikomeye cy'ubumuntu uradusobanurira mu kanya uwo kizito mihigo uwo muntu wagiraga ubumuntu akagira n'ubuntu Clarisse mukunde ntigihe kirageze kugira ngo udusomere iyo baruwa yaturutse i rwanda ku nshuti n'abantu b'inkuramutima za kizito mihigo urakoze venuste kubera umpaye umwanya wo gusoma ibarwa inkoramutima za kizito zanditse kuri uyu munsi tumwibuka iyi barwa yanditswe ku itariki ya karindwi gashyantare mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe yandikirwa i kigali iragira iti umwaka urashize tubuze urungano umuvandimwe n'inshuti magara twagendanye twiganye twasenganye twasangiye ubuto bwacu dusangira akabisi n'agahiye dufashe aka kanya ngo dutange ubuhamya nk'abantu babanye nawe mu rugendo rwe umunsi ku wundi kizito yavukiye kibeho ku itariki ya makumyabiri na gatanu nyakanga igihumbi magana cyenda mirongo inani na rimwe mu mwaka udasanzwe uwo mwaka watangiwemo ibikorwa by'amabonekerwa i kibeho yagiriwe inema n'imana maze nyagasani aramwiyereka akiri mutoya akiri uruhinja umubyeyi we yigeze kwitabira amabonekerwa hanyuma yicariye inyuma ababonekerwa baganaho mama we yari ari bafata uruhinja maze baramubwira bati uyu ni dawudi mutoya mu mikurire ya kizito nk'uko yabyivugiraga yari umuhanzi wa nyir'ibiremwa uvoma inganzo ye mu myizere n'imyemerere ye ya gikristo yaragize ati
devrait signifier ce que je suis, en tout cas ce que je veux être de tout cœur, je m'appellerai le Rwanda, réconcilié par le Christ.
u rwanda rwiyunze n'imana nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi ikamutwara be barimo na se umubyara yacitse intege bigera aho ashaka kwihorera yibaza ku mikorere y'imana ni muri ibyo bihe yahimbye indirimbo yagiraga iti mbese mana nkubaze wari urihe cya gihe cya gihe nababaye zira ubusa kandi ufite imbaraga kandi uri umutabazi utarutwa cya gihe wari urihe nyagasani ngwino usubize imitima y'abana bawe bakwizera
muri iki gihe yasabye imana kandi agira ati ngwino twumvishe twabakwemera ko wowe ntakwicwa n'umupanga ngwino tubwire iby'ubwo buzima utari ubu bwa hano ku isi azuzuna dutera umwete n'umurava dutsinde ibigeragezo maze natwe tubashe kubabarira no kwihangana
icyo gihe kizito yajyaga mu misa kubera ububabare bw'ibihe yabayemo akananirwa gusenga isengesho rya dawure mu ijuru kuko yagombaga kuvuga ati utubabarire ibyaha byacu nk'uko natwe tubabarira ababitugiriye kubera kuba inyangamugayo yaracecekaga ageze aho ngaho kuko yangaga kubeshya imana nyuma yigira inama yo guhindura isengesho akajya agira ati utubabarire ibicumuro byacu n'ubwo twebwe byatunaniye kubabarira aha yumvaga byoroshye guhindura isengesho aho kugira ngo abeshye imana nyagasani yaje kumugirira inema yo kubabarira yivuye inyuma inamwereka u rwanda rurimo ibikomere byinshi kubera ibyahabaye nibwo atangiye ibitaramo bihuriyemo n'abanyarwanda bose baturuka mu moko yose abahutu n'abatutsi aha twavuga nk'igitaramo yakoreye mu Bubiligi gihuriyemo abanyarwanda bose batashoboraga guhura na rimwe icyo cyari igice cya mbere cy'ubutumwa bw'inkoramutima za kizito jean claude nkubito iyo kizito mihigo yacurangaga mu birigi yacurangiraga abahatuye bose ibintu bya kizito rero biragoye kubigira nk'ibintu umuntu ashushanya akavuga ngo ntumiye abantu nawe ndagutumiye nawe ndagutumiye ntabwo ibintu bya kizito bifite ukuntu byakozwe n'imana y'ubwayo kuko byabaye nka bya bindi bavuga ngo ntabwo ari agahato uhinduza abantu kukwemera ni urukundo rwawe rubareshya bakaza kuko kizito yavugaga ko afite ibitaramo akabwira abantu bose bose abantu bakaza mu minsi ya mbere yarazaga hariya ikura aho yatangiriye yatangira kuririmba hakaza abantu nk'ijana ijana na mirongo itanu bose ntawe utazaga ariko buhoro buhoro ba bandi ijana na mirongo itanu bagenda baba magana atatu bagenda baba magana ane batangira bamwe bicara hamwe ku ruhande rumwe abandi ku rundi bikurikije amoko buri wese akicara n'uwo bazanye akenshi na kenshi yabaga azanye n'uwo basangiye ubwoko noneho nyuma nk'amezi nk'atanu ya mbere ashize abantu bakajya bicara mu kiziba nk'uko bisanzwe ukicara aho usanze nta muntu ukikiye kundi kizito rero yacurangiye abantu bose yaririmbiye abantu bose batangira no kumva indirimbo ze kuko ntizari z'imana gusa ariko n'iza jenoside yarazivugaga n'iby'uko jenoside yabaye mu rwanda yarabiririmbaga hanyuma abantu ba bandi batahaga bimyoza bagataha baramukanye barebana bavuga bati wabonye uriya mwana bamwe bati buri wese yamwitaga uko ashaka ikindi cyari cyaniyongereyeho rero si uku gucuranga gusa no kuba yari yaragiye aganira n'urubyiruko rugenzi rwe no mu mashuri na hose ababyeyi bari batangiye baza ari nka myaka mirongo ine kujyana hejuru hagiye hazamo n'urubyiruko rw'imyaka makumyabiri makumyabiri n'ibiri cumi n'umunani rwo rudafite amateka ahagije y'u rwanda narwo rutangira gukurikira za ndirimbo za kizito nibwo muzabona nk'ubu ngubu abantu bakomeye kuri kizito ni urubyiruko rungana nawe yari yaragize urungano rwinshi rumukunda kandi rwumvikana nawe atari bya bintu byo gusangira akayoga cyangwa kurara babyina ahubwo bashingiye kuri ubwo buryo kizito yumvagamo ubuzima abantu bose basangiye urukundo rwa kivandimwe n'ubukristo bushingiye ku buvandimwe rubi rugambaye mu kanya batubwiraga ukuntu kizito yashoboye kuvana bamwe mu byo wise udusanduku babagamo watubwira ukuntu kizito yashoboye gufungura amaso n'imitima by'abamukurikira kizito nigeze kuvuga ku ndirimbo iteme iyo ndirimbo nk'uko nabivuze niyo yatumye menya kizito niyo yatumye mwitaho iteme nk'uko tubizi iteme rihuza impande ebyiri kenshi riba rinyura nko hejuru y'umugezi cyangwa hejuru y'ikindi kintu gitandukanya abantu kizito nicyo kintu yakoze nk'uko jean claude yabisobanuraga mu kanya ibyo ni ibyo mu bubirigi ariko no mu rwanda bamuvuga ukundi mu bukristu bamuvuga ukundi abantu bose ikintu bahurizaho abamumenye nk'uko nabivuze njye ntabwo nagize amahirwe yo kumumenya nk'umuntu ku wundi ariko abamumenye ikintu cyose bahurizaho ni uko kizito yarenze ikibazo gikomeye cyane kitwugarije kuva imyaka miremire cy'ubwoko hagati y'abahutu n'abatutsi bigera ku rwego n'aho atangiye kugirirwa nabi n'aho yiciwe ariko noneho no mu bihangano bye yagiye ashaka guhuza izo mpande zombi yagiye yanga gushyirwaho etikete ry'uko ari iki n'iki ahubwo agashaka ikintu gihuza abantu bose ikintu kizana urukundo mu bantu bose iyo urebye mu bihangano bye byose kugeza uyu munsi hari n'abamukritika ariko si ndumva umuntu na rimwe ukritika kizito yuko yabogamye cyangwa yuko yemeye kujya muri utwo tuntu nitwo udusanduku aranabizira kuko iyo ni imyemerere yanjye ku giti cyanjye undi nawe ashobora kubyemera uko ashaka nemera ko kizito yazize ubutumwa bwe bwo guhuza abantu kandi hari abandi batabishaka badashaka yuko abantu bahura kubera impamvu zabo indirimbo yitwa igisobanuro cy'urupfu yavuzweho cyane ariko nkurikira cyane we ibikorwa bye mu gitabo cye yanditse yanditse ari mu buroko akajya yiyaranje akagisohora agasohora ubwo butumwa abantu bakandika hanze yagarutse kuri ubwo butumwa cyane ari nacyo cyatumye abantu benshi bashaka kumukurikira bashaka kumwumva uravuga uti kizito yarigishije abantu baramwumva reka dufate ingiro duhereye ku bo tuvugana ndetse mpere kuri wowe nkawe uravuga uti kizito naramumenye menya indirimbo ze menya iteme menya igisobanuro cy'urupfu none ni iki cyahindutse mu buzima bwawe uhereye ku nyigisho wabonye ku byamubayeho no ku murage we ikintu gikomeye cyahindutse muri gewe navuga ko ku giti cyanjye nari narakoze urugendo rurerure urugendo bamwe babyita ubwiyunge uretse ko jye atari nako mbibona kuko abiyunga ni abahemukiranye ariko hari ikintu kimeze nk'urwikekwe kitubamo nanjye cyambagamo cyane cyo kutegera uwundi ukumva ufite umerewe neza iyo uri kumwe n'uwo musangiye amateka ariko kuva kuri kizito naravuze ntese uriya mwana we yabigenje ate ni muto cyane kuri jyewe nta kintu kindi duhuriyeho uretse wenda kuba twarize mu ishuri rimwe ariko yahaje narahavuye cyane sinigeze mumenya ariko ndavuga nti niba uriya mwana ashobora kubirenga ashobora kurenga icyo kintu akava mu gasanduku ke akajya hejuru yako abantu bakamusanga aho hejuru bakashobora kunga ubumwe nanjye ibyo bintu birashoboka ariko naje gusanga atari ryo jyenyine wagize icyo gitekerezo ni ukuvuga ngo urwo rwikekwe rwagiye rugabanuka mu bantu rwangabanutsemo jyewe ku giti cyanjye nshobora kwegera undi muntu iyo rero umaze kwicarana n'umuntu wundi wibazaga ko mudahuje usanga burya ibibazo ni bimwe ubwoba ni bumwe gushaka ibyo dushaka mu buzima ni bimwe twese dushaka kubaho twese dushaka kunezerwa twese dushaka ikinezeza imiryango yacu noneho bigatuma utekereza ukibaza utese harya cya gihe cyose twapfaga iki uko niko kizito ujya niko kamaro gakomere yangiriye kandi nibaza ko atari ryo jyenyine mbisangiye n'abandi benshi urakoze rwi rugambage mukomeje kumva ijwi ry'amerika turaganira ku muhanzi w'umunyarwanda kizito mihigo umaze umwaka yitabye imana ndi kumwe na clarice kayisire mukunde nte jean claude nkubito rwi rugambage na filipo basabose bwana basabose wowe kizito mihigo umwibukira kuki kizito ukuntu mwibuka nk'uko nabivuze natangiye kumumenya kubera indirimbo ze ariko ntangira gufungura amaso cyane no kumukurikira atangiye inzira y'umusaraba yarangiye irangije ubuzima bwe ikintu cyane cyambabaje ku rupfu rwe ni ukuba yarapfuye yishwe urw'agashinyaguro kandi ari umuntu waranzwe no kwigisha no gukora icyiza gufata kizito nk'icyitegererezo cy'ubumuntu nyabwo icyo nakwita le modèle parfait de l'humanisme si uko ariyo reference intellectuelle nabonye mfite abandi benshi mbomamo ibitekerezo bamurenze kure muri iyo nzira ariko mufata nk'icyitegererezo kubera inzira ze mu buzima n'ibisubizo yagiye aha ibibazo by'ubuzima yagiye ahura nabyo kizito kuva ari muto cyane yagize byinshi bimwambura icyizere mu buzima no mu bantu cyane cyane jenoside yakorewe abatutsi byari bihagije kugira ngo abone ubuzima cyane cyane ubuzima bwo mu rwanda nk'ishyamba ry'inyamaswa mbi nyamara ibi yarabirenze ashaka kubona ubuzima nk'ikintu gifite agaciro karuta agaciro kose kandi ubuzima bwa buri muntu agerageza kubwubaha nk'ubwe ndetse kurenza ubwe muri iyo nzira niho yakoze ibyo yakoze byose nubwo intego yihaye zisaba umuhamagaro w'imana bamwe kuzumva no kuzemera no kuzishyira mu bikorwa zikatugora nemera ko byatubera intango nk'abanyarwanda twashingiraho bitanabaye bitanatugeza ku kwirirwa duhoberana cyangwa duhoberanywa n'abaduhemukiye ku nyungu ntazi ariko tukagira iby'ibanze bituma buri munyarwanda yumva ko ubuzima bwe budafite agaciro butaryoshye kurusha ubw'undi mu byo yakoze mu byo yigishije kizito yaduhaye icyerekezo gituma tutabaye abapfu twakuramo byinshi byadukiza nk'abanyarwanda akanya ntikadukundira ndaza kugaruka ku byo we yasize yivugiye yanditse mu gitabo cye murakoze
urakoze nawe philippe basa bose mbere y'uko twongera guha ijambo clarice kayisire mu kunde nte kugira ngo atugezeho bwa butumwa bwaturutse mu rwanda jean claude nk'ubita wumvise basa bose avuga ukuntu ari byiza kurenga imipaka kugira ngo umuntu asange abandi ndetse wamwumvise na rugambagiye yavuze ko yahindutse kuva amenye kizito wowe kizito yahinduye iki mu mibereho yawe yewe rero ku giti cyanjye buriya kizito yamfashije cyane mu kumpa uburenganzira bwo kuvuga icyo ntekereza n'uko mbona ibintu kuko nyuma ya jenoside hari igihe kuko abantu bose babayemo bafite umujinya ariko n'ubu bukirisitu tuba dufite n'ibi tuba twaragiye tunyuramo by'amashuri y'abihaye imana bikatwereka ko kwicundiye ikizira koko ariko ko imana ari urukundo kandi ko urukundo rwonyine udakunda ntazajya mu ijuru nuko bimeze kandi ntabwo imana izaduhembera ibibi tutakoze izaduhembera ibyiza twakoze kizito yatumye twumva tugomba gutera intambwe nanjye ubwanjye gutera intambwe yo gukora icyiza kugira ngo ngikore n'abandi kizito rero we yaratinyutse avuga ko yababariye hari benshi muri twubona babariswa pe baba bafite imbabazi mu mutima wawe ariko badashobora kuzisohora kubera ubwoba kizito ntabwo ari umuntu kizito ni ishuri kizito ni filozofi ni uburyo bwo kubaho ni umusemburo wagiye mu bariswa pe benshi babitega amatwi kugira ngo batinyurwe kubwira abantu ko kubaho ari ukubana ibyo rero njye mbona kizito yarabimfashije kuko bituma nibura umuntu yisanzura yaduhaye ubwisanzure mu buryo bwacu bwo kubona no kubana n'abandi kivandimwe uragira uti kizito yahinduye abarokotse abaresikape barahinduka barababarira abatari bo bose baramwumvise barahinduka aho mu bubirigi umva kizito hano mu bubiri cyo nakubwira cyo kizito yahinduye abantu benshi cyane arababohora gutinyana bivaho kandi ataba yari umwana muto w'imyaka mike ariko yatumye n'abantu bajyaga batinya abandi babasanga ku buryo mu mbabare mbivuga uko bimeze kuko nta kizito yarapfuye reka tumuvuge uko yabayeho yatumye abahutu n'abatutsi ba hano mu bubirigi batinyukana baganira ku buryo nuko mutarebye imisa yasomewe kizito hano kiliziya yari irimo abantu barenze magana arindwi ngira ngo urudoviko we yari anahari ndumva twarahahuriye hari harimo abantu barenze magana arindwi amoko yose ngira ngo hari n'umugabo wunzi hano w'umutwe rwose nawe wari waje byamuhagurukije aje muri iyo misa ya kizito kuko yari imisa y'umuntu witangiye abandi akiyemeza kubahuza kandi adakoze atagiye kubyigisha mu ruhame ngo agende avuye ngo ni iki kinzanye imibereho ye ubuzima bwa kizito indirimbo ze n'imyitwarire byatumye abantu baza n'ibyo navugaga nti saga aha tuhinduza abantu kukwemera ni urukundo rwawe rubareshya bakaza kizito rero nawe bahutu twavugaga tuvuye no kubaresika pe nawe bahutu babonye ko hari umuresikape ushobora kurenga uburesikape bwe akarenga ibyago yagize agatinyuka akabwira abantu ati kubaho ni ukubana kandi yarabikoze atagombye kubyigisha ahubwo akoresha indirimbo ze akoresha imyitwarire ya gikirisitu no mu rwanda ageze yarabikora ubu si ugira ngo mu bubirigi abantu bose iyo uvuze kizito ntibumva ko bumva ari umuvandimwe uvuze nta bwoko bareba iyo uvuze kizito mu bubirigi abantu bose bose bose bahita bumva uvuze umuvandimwe urakoze cyane jean claude nk'ubito igihe kirageze kugira ngo twongere tugaruke kuri bwa butumwa bwaturutse mu rwanda clarice mukunde ntebe udusomere uhereye ku buzima kizito yabayeho mu bubirigi muri ibi bihe yagize ibigeragezo byinshi intagondwa z'abatutsi zaragize ziti ariko buriya kizito si umuhutu watwihishemo iyi ntagondwa z'abahutu nazo ziti ariko buriya kizito zimanuye ku wa kigali nyamara we icyo gihe byamushimishije ko abahutu bitabira igitaramo bumva ko giteguwe n'umututsi byageze aho abanyarwanda bose bamwibonamo maze kizito yishimira ko yahuje bene kanyarwanda muri ibyo bitaramo yahimbye indirimbo yitwa ozelavi ahimba n'indi yitwa arc-en-ciel nizo zarimwo ubutumwa butanga icyizere ko bishoboka ko abanyarwanda bashobora kubabarirana no kwiyunga nibwo ahakuye umutwaro imana yamuhaye wo gusabira abanyarwanda n'u rwanda maze atura imana u rwanda muri iyi ndirimbo agira ati
Cheers in for the Navajo.
twakire imitima yuzuye urwamo n'ubwigomeke uyihundagazemo uyisesekazemo udahemuka twese twiyegereze udutagatifuze tukubere abana kandi twemere utubere isoko y'urukundo
muri iyo minsi nibwo yaminuje yerekana inyungu afite muri uwo muhamagaro ahisemo abinyujije mu nganzo ye aho yagize ati dore jyewe sibana na rwarwabo nari natewe n'amanjwe y'isi wowe ubwawe waraje urabihanagura kugira ngo nkunde ndokoke ndokoke n'urupfu rwa roho none umugambi wanjye umugambi wanjye mana n'impamo n'ukwamamaza ku isi hose
muri ibyo bihe kizito yatangiye kwegera inkoramutima ze arazibwira ati mfite ubutumwa kandi ubutumwa buruta intumwa ngiye kubwitangira igisabwa cyose nzagitanga ahagana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi yiyemeje kuba igitambo n'umurongo ngenderwaho kugira ngo ubumwe n'ubwiyunge nyakuri bw'abanyarwanda bugerweho aho yakoresheje amagambo ya papa francisco mu ndirimbo ye yitwa iteme aho yagize ati
urakoze cyane clarisse kayisire mu kunde nte icyo ni igice cya kabiri cy'ubutumwa bwoherejwe n'inkoramutima za kizito ziri mu rwanda rwirugambage iyo urebye usanga kizito mihigo yarashoboye guhuza abanyarwanda kurusha abandi babigerageje mbere ibyo ndabyemeza cyane ndabyemeza kandi ntabwo ari jyewe jyenyine Eh, ubuzima bwa kizito burivugira Eh, twagize abantu benshi twise intwari ariko kugeza uyu munsi wa none mu gihugu cyacu nta muntu n'umwe twari twagahuriraho usanga eh, abatutsi bafite intwari yabo abahutu bafite iyabo abanyenduga bafite iyabo abakiga bafite iyabo abavuye hanze bafite iyabo abavuga noneho diviziyo zabaye nyinshi ku buryo tutakimenya ibyo kwemera n'ibyo kutemera kizito niwe muntu wenyine washoboye guhuza abantu b'imihanda yose bakemeranywa ko uwo muntu ikinyuranyo cyabaye n'abandi bose ni uko kizito ntabwo ya- yigishije ntabwo yakoresheje amagambo gusa yakoresheje ubuzima bwe ubuzima bwe ni urugero kuva ari mutoya ntabwo yigeze yihisha ntacyo ahisha ubuzima bwe bwose buri ahagaragara buri wese ashobora kubureberaho yari umuntu yagiraga intege nke mu bintu bimwe na bimwe nabyo ntiyigeze abihisha akabyerekana Eh, bigatuma abantu noneho bashobora no kumwizera aho atangiye kuberana eh, ziriya gahunda ze zo kuririmba zatumaga abantu bamukurikira ari benshi ziriya gahunda ze zo kwemera imana yabikoresheje gusa mu rwego rwo guhuza abantu yabikoresheje gusa mu rwego rwo kwigisha kubabarirana rwo kwigisha ku bana aho yaririmbye yuko ndi umunyarwanda ibanzirizwa na ndi umuntu buriya ni ubutumwa bukomeye cyane yaduhaga kutubwira ko tutagomba kwishimira kuba sinzi ijambo ryiza ryo mu kinyarwanda tugomba kwishimira kuba inclusive kwakira uwundi kuruta kuvuga ngo yewe n'abo duhuye turi abangaba noneho dushobora kugirana ubusabane n'abandi ariko turi akagurupe turi agasanduku ukwako we yabaye inclusive uje amusanga wese ariko noneho ntiyanategereje umusanga yasanze abandi akava muri ka gasanduku umuco wacu sosiyete yacu idushyiramo akakavamo akemera agatukwa akemera jean claude yavuze urugendo rwe mu bubirigi akemera akavugwaho ibibi byose ariko agasanga uwundi ni ukuvuga ngo yakoze yakoze the extra mile yakoze iyo ntambwe yindi abandi bose batigeze bashobora gukora gusanga uwundi ni urugero rwa generosite ni urugero rwo gutanga kenshi avoma mu nyigisho z'ubukristu zari zaramucengeye kugera mu mutima urakoze nawe Louis rugambage filipo basa bose mu kanya wavugaga yuko hari uduce tw'inyandiko wateguye ushaka kudusangiza muri two haba harimo byibuze kamwe kavuga iyo nzira y'ubumuntu rugambage yavugaga kuri kizito urakoze cyane reka mbanze ngasasire andi magambo yavuzwe n'umwanditsi nawe umwanditsi w'umufaransa witwa jean jacques Rousseau yagiraga ati l'homme qui a le plus vécu n'est pas celui qui a compté le plus d'années mais celui qui a le plus senti la vie bishyize mu kinyarwanda ni ukuvuga ngo umuntu wabayeho kurusha abandi si uwabayeho imyaka myinshi kurusha abandi ni uwumvise ubuzima kurusha abandi ibi bituma mvuga nti kizito azabaho imyaka irenga igihumbi gusumbya abamwishe nje ku byo kizito we yanditse ni mu gitabo cyasohotse amaze gupfa ku rupapuro rwa magana abiri na mirongo cyenda na magana abiri na mirongo cyenda na rimwe byanditse mu gifaransa ariko ndabivuga mu kinyarwanda agira ati noneho ubwo navumbuye ibanga ry'umunezero wanjye harageze ngo nkoreshe iyo ndangagaciro ikomeye mu buzima bwa muntu indangagaciro y'uburenganzira bwo kwisanzura mu bitekerezo kugira ngo mpanike mvuge ukuri kuruta ukundi kuri kose nubwo bibabaje kuba ukuri gupfukiranwa ku isi yose ariko cyane cyane mu rwanda rw'uyu munsi uko kuri ni uko ubuzima bw'umuntu ari ikintu kidakorwaho mu gifaransa biravuga ngo la vie humaine est sacrée nkomeze mvuge ibyo yanditse ni ubw'imana gusa nta butegetsi ku isi bufite uburenganzira bwo kwambura ikiremwa muntu ubuzima akomeza agira ati kuba nararokotse jenoside bimpa inshingano zo kwimakaza no kurengera ubuzima zo kwimakaza no kurengera indangagaciro z'ubumuntu n'uburenganzira bwa muntu kuba narabonye urwango rurenze urundi rwango rwose rushobora kubaho ruturika rugasakara hose bingira umukozi udacogora w'amahoro imbabazi n'ubwiyunge arangiza icyo gika cy'urupapuro rwa magana abiri na mirongo cyenda na rimwe agira ati amahano aruta ayandi mu gihugu cyacu uyu munsi ni ukuba ubutegetsi buriho budahwema guhonyora ubuzima bw'abo buvuga ko bwarokoye kuri uwo mwanzuro agerekaho ibyavuzwe n'umwanditsi w'umufaransa witwa jacques benin bosube ahagira ati Dieu sourit de ceux qui détestent les effets dont ils chérissent les causes ngenekereje mu kinyarwanda byaba nko kuvuga ngo imana iseka cyangwa se iterwa isesemi n'abavuga ko banga ingaruka z'ibyo bashyigikiye numva uwashaka urugero yavuga ati ntushobora kuvuga ngo wanga ikibi ushyigikiye ukora ikibi urakoze cyane philippe basa bose reka tujye kuri jean claude nkubito jean claude wumvise ibyo basa bose yavuze kuri kizito ndetse anavuga n'ibyo kizito yasize yiyandikiye wowe niki wasigaranye cya kizito mihigo nge kizito uretse ko nanavuze ko naramubonya twari n'inshuti twaranavuganye kenshi hari ikintu burya tutigeze tutindaho kizito nubwo tumubona yari atuje kuriya iyo yagombaga gukora ikintu yaragikoraga byanze bikunze nta kintu washobora gukora kugira ngo umubuze kugikora ikintu tugomba gusigarana kuri kizito ni urukundo rwa kivandimwe urukundo rutagira umupaka na muke sinzi n'impamvu ahubwo ngira ngo nka kiliziya gatolika itagombye no gutangiza za nketi igikora kugira ngo irebe niba kizito atahabwa intambwe kugira ngo batagatifu nk'abandi bose yagiye ishyiramo kuko kizito yarakunze atizigamye kizito yafashije abantu guhura kizito yabayeho ubuzima bw'ivanjira ayigira ubuzima bwe kandi kizito yumvaga ari yiteguye kwitangira abandi atizigamye numva icyo kintu bagombye kugifata rero uyu murage ngira ngo twasigarana kuri kizito ni umurage w'urukundo rutizigamye n'imbabazi zidacika intege kandi zitagombera ko uzisabwa ni ubwitange butagira umupaka kandi ni ugufungurira abandi amarembo kugira ngo nabo bakunde batizigamye ntabwo rero ntekereza ko kiliziya yabikoze ikosa itangiye gutekereza uburyo yakuripa amaperereza ya ngombwa ngo kizito ashyirwe ku rwego rw'abatagatifu ubwo tuvuga iby'amaperereza kizito mihigo amaze kwitaba imana bamwe mu bacikacumu bishyize hamwe barandika basaba ko hakorwa iperereza ryigenga kugira ngo hamenyekane uburyo kizito yapfuyemo ruyirugambage uri mu banditse iyo baruwa iryo perereza rigeze he mbere yo gusubiza icyo kibazo ndabanza gusobanura yuko atari bwo bwa mbere twari twanditse na mbere ya kizito habayeho abantu bagiye bicwa bagiye baburirwa irengero bagiye bakorerwa iyicarubozo hagiye habayeho ibikorwa bibi byibasira abacikacumu ba jenoside ariko nyuma y'urupfu rwa kizito nk'uko bivuze twanditse ibaruwa kandi noneho ntabwo nk'uko byari bisanzwe twajyaga twandikira ubutegetsi bw'u rwanda tukandikira perezida wa repubulika aho kudusubiza bakatuteza abandi bantu bakorera ubutegetsi bari mu nzego z'ubutegetsi kudutuka kutwandagaza nta gisubizo twigeze tubona niyo mpamvu mu ibaruwa yo mu kwezi kwa munani mu bihumbi bibiri na makumyabiri nibwo twiyemeje noneho kurenga urwego rw'u rwanda kubera yuko twasanze nta gisubizo tukibona kuri urwo ruhande noneho twiyambaza ibihugu bibanye n'u rwanda ibihugu bitera inkunga u rwanda imiryango mpuzamahanga kugira ngo turebe yuko byashyira igitutu kuri leta y'u rwanda ishobore gukora amaperereza ishobore guhana abakora ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi ubu rero navuga ko twatangiye gusa n'ababona umusaruro sinzi niba ryo jambo ryiza twatangiye kubona rezilita z'icyo gikorwa ntabwo mvuga yuko ibyo reakisiyo tubona ubu ngubu ari ukubera iyo baruwa gusa ariko nayo ibifitemo uruhare ku itariki ya makumyabiri na gatanu z'uku kwezi gushize kwa mbere hasohotse raporo ya mirongo itatu na karindwi ngarukamwaka y'igihugu cy'ubwongereza ku birebana n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu rwanda iyo raporo ikaba isaba u rwanda mu magambo ataziguye gutangira amaperereza ku bikorwa by'ubwicanyi budakurikije amategeko ibyo bita extrajudicial killing ubwicanyi bukorerwa mu mabohero muri za prezo iyicarubozo iburirwa ry'irengero ry'abantu n'ibindi bikorwa bibangamira ikiremwamuntu mu magambo ataziguye umunsi ukurikiye ku itariki ya makumyabiri na gatandatu z'ukwezi kwa mbere hasohotse indi raporo y'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika ku bijyanye n'ikiremwamuntu mu rwanda wagira ngo bari batumanyeho n'abongereza kuko basubiyemo basaba mu magambo atanyura ku ruhande leta y'u rwanda gukora iperereza gukora amaperereza no guhana abakora ibyo bikorwa by'urukozasoni icyaje kuntangaza ubundi ntari narigeze mbona mbere ni uko ubundi iyo leta y'u rwanda yasabwaga gukora amaperereza yasabwaga gukora guhana abakora ibikorwa nk'ibyo ngibyo reakisiyo yabo yabaga kuvuga yuko bayirenganya kubera yuko ifite imyitwarire igomba kugira kubera yuko iri mu bihe bidasanzwe nka leta y'igihugu cyanyuze mu itsembabwoko ariko nibutse yuko abo twasabiraga muri ayo mabaruwa yacu ni abarokotse iryo tsembabwoko bicwaga leta y'u rwanda rero mu izina mu ijwi rya minisitiri businge wa minisiteri y'ubutabera yemeye kubahiriza inama yagiriwe n'ibyo bihugu mu kubahiriza uburenganzira bwa muntu nibwo bwa mbere mu mateka ibyo bintu byampaye icyizere ariko kandi nkanatekereza nti nzabibara mbibonye nzabibara ari uko mbonye batangiye kubishyira mu bikorwa ntabwo rero ariko byagenze nubwo ku itariki ya cyenda z'uku kwezi turimo hasohotse indi raporo y'inteko ishinga amategeko y'umuryango wunze ubumwe w'uburayi union europeyenne nayo isubiramo raporo z'ubwongereza na leta zunze ubumwe za amerika basaba mu magambo adaciye ku ruhande u rwanda kubahiriza uburenganzira bwa muntu gukora amaperereza ku bikorwa by'ubwicanyi n'ibindi bikorwa bibangamira uburenganzira bwa muntu bagahana ababikora ku buryo wizera ko ejo cyangwa ejo bundi yiperereza ku rupfu rwa kizito ryazakorwa ntacyo nshaka kwizera haracyari kare cyane cyane ko nshaka kwiba nshobora kuba nibeshya nshaka kwibaza igituma leta y'u rwanda noneho yagize iyo reakisiyo navuga iri pozitive ishimishije muzi ko u rwanda nirwo rugomba kwakira inama y'umuryango wa commonwealth mu kwezi kwa gatandatu inama yitwa cogam inama y'abakuru b'ibihugu ku giti cyanjye nibaza yuko bashaka kugusha neza abo bongereza babatera inkunga kugira ngo bazashobore kwakira iyo nama ibafitiye akamaro mu nzego nyinshi mu rwego diporomatike mu rwego finansiye mu nzego nyinshi ariko mfite impungenge y'ikizakurikira iyo nama nirangira cyakora kuba umukuru w'igihugu cy'u rwanda ariwe uzafata perezidansi ariwe uzaba umukuru w'uwo muryango mu mwaka uzakurikira bishobora gutanga icyizere cy'uko u rwanda rushobora kwemera kumva inama rugirwa n'ibyo bihugu by'amahanga ibi rugamba agenda gushimye cyane reka muri kano kanya dusubire kuri Clarisse Kayisire mu kundente adusomere igice cya gatatu cy'ubutumwa bw'inkoramutima za Kizito Mihigo bwaturutse mu Rwanda Clarisse Kayisire yaje gushinga umuryango KMP kugira ngo awunyuzemo ubutumwa yari afite akora ibikorwa bitandukanye birimo ibiganiro kuri radiyo televiziyo rwandaise atangiriza kerebe z'ubumwe n'ubwiyunge mu mashuri atangira no gukorera mu magereza n'ahandi indirimbo ze zaganishaga ku kubabarira gusaba imbabazi urukundo ubumuntu ubumwe n'ubwiyunge nyakuri muri izo ndirimbo yaje gusohora indirimbo igisobanuro cy'urupfu ifite ubutumwa budatandukanye namba n'ubwo yari asanzwe atanga bujyanye no kwiyunga k'u rwanda n'imana muri iyo ndirimbo hari aho yagize ati nta rupfu rwiza rubaho yaba jenoside cyangwa intambara uwishwe n'abihorera uwazize impanuka cyangwa se uwazize indwara abo bavandimwe aho bicaye baradusabira
arongera ati kandi jenoside yangize imfubyi ariko ntikanyibagiza abandi bantu nabo bababaye bazize urugomo rutiswe jenoside aho bavandimwe ndabona abantu ndabasabira abo bavandimwe ndabona abantu ndabakomeza abo bavandimwe ndabona abantu ndabazirikana
aya magambo yakuye mu murongo wayo wo kwemera imana nyabyo akoresha n'abanyapolitiki batitaye ko imyemerere ari uburenganzira gatozi umuntu yemererwa n'amategeko yaba mpuzamahanga cyangwa ikindi gihugu iyo ndirimbo yaje kumubera intangiriro y'inzira y'umusaraba arafungwa agira ibibazo byinshi ariko akomera ku butumwa bwe bujyanye n'imyemerere ye biza kumuviramo kwamburwa ubuzima muvandimwe kizito watugaragarije imbaraga za nyagasani zo kumenya guhitamo kuba umuntu no kugira ubuntu mbere y'ibintu byose muri icyo gihe cy'inzira y'umusaraba wanyuzemo wahamije ko nyagasani yari yaragukoreye umusaraba yari azi ko uzabasha kwihanganira muri ya ndirimbo wazize wabivuze byose aho wagize uti ishema n'urukundo byanjye si ibyo mvana mu buzima bw'aha munsi si n'ibyo mvana mu bintu ahubwo mfite ishema ry'ubumuntu ndi umunyarwanda igibanzirizwa na ndi umuntu ndi umunyarwanda igibanzirizwa na ndi umuntu
abenshi muri twe twarakubonaga bikatubabaza kuko twari dufite ubwoba twarakubazaga tuti mbese urabona aya magambo y'indirimbo hatarimo politiki waradusubije useka uti nabitekerejeho ariko igisubizo cy'imyumvire n'imitekerereze yanjye nabigaragaje muri iyo ndirimbo aho ngira nti iyo myumvire y'ugucungurwa niko kabando kanjye ku rugendo nayivomye mu kwemera mfitiye yesu kirisitu ubwo bukristu nibwo bwunganiye ubunyarwanda
itotezwa kwitwa umwanzi w'igihugu guhabwa akato ntibyamukuye mu busabane n'imana ye no gukomeza ibikorwa bye byo guhanga indirimbo z'ubutumwa bwe mu gihe abandi bababazwaga n'inzara y'umusaraba yari arimo we yariho ashima imana mu ndirimbo ye nshya aho yagize ati singiza imana umunyarwanda muvandimwe kizito nyuma y'imana duterwa n'agahinda ko kutakubona muri twebwe ariko cyane cyane iyo twibutse inzira wanyuzemo kugeza wambuwe ubuzima turahamya tudashidikanya ko urupfu rwawe rwatumye abenshi basobanukirwa ubutumwa bwawe kuko wazize urugomo rutiswe jenoside ariko urupfu rwawe rwashenguye imitima y'abagifite umutima wa kimuntu akamaro k'umuntu ntikareberwa ku myaka yamaze ku isi ahubwo kareberwa ku buremwere bw'ibikorwa byiza yakoze mu gihe yayibayeho wakuye benshi mu icuraburindi uba urumuri mu mwijima usiga umurage utabasha kwibagirana mu mateka y'urwakubyaye na kiliziya ingoma ibihumbi ubwo bwari ubutumwa bw'inkoramutima za kizito ziri mu rwanda ubutumwa butangajwe bwa mbere bwa mbere kuva kizito yitabye imana byari hashize umwaka ndagira ngo mbabaze mwebwe batumire b'ijwi rya amerika uko mwakiriye ubu butumwa ndahera kuri wowe philippe basa bose ubwo butumwa nabukunze cyane nibwo butumwa nanjye natanga iyo nsabwa kugira ubutumwa ntanga ikindi mwongereho ibintu bibiri mfite ikintu nsaba mfite n'icyo nifuza ndababwira nti nta bindi biriyo dukeneye ibyo dufite ibyo tubana nabyo birahagije ndifuriza kizito mihigo iruhuko ridashira mu ijuru yakoreye kandi ndarangiza nkomeza abe baba abo mu muryango n'abandi bose bamukunda kandi bababajwe n'iyicwa rye mbwire kizito niba aho ari anyumva nti ndagukunda kandi nzahora ngukunda nzahora namamaza ubuntu bwawe mbwire abatwumva bose nti ibi niteguye kubyangirwa hagize ushaka kubinyangira kandi niteguye kubizira niba hari ushaka kubinziza jean claude nkubito umwanya ni uwawe ubutumwa nabwishimiye kuko bwavuze kizito nabibonye namenye twabaye inshuti bwavuze kizito urema ubuzima bushya kandi adakoresha imbaraga nyinshi cyane akoresheje ukwemera k'umutima we kizito yarapfuye ariko numva afite umwenda kizito wo kuvuga ngo kizito waharaniye amahoro uharanira ihumure ukunda abanyarwanda kandi bakunda utizigamye ni ukuri aho uri bazakugira umutagatifu ariko nanjye nkwijeje ko nzakora ibyo nshoboye byose mu buzima bwanjye kugira ngo singire uwo mpemukira nkana kandi mparanire amahoro ihumure n'umutuzo n'urukundo mu banyarwanda kuko utabikoze ntabwo uba uwa kizito uba uri uwundi kandi niyemeje gufata umurongo ibyo yatwigishije ntacyo nabihinduraho ni ukuri nta n'ibisa nabyo ntacyo narenzaho murakoze twumve noneho lui rugambagiye uko yakiriye ubutumwa bw'inkoramutima za kizito ubutumwa buturutse mu rwanda mwakiriye neza cyane ariko ntabwo buntunguye nibwo butumwa nari niteguye kuko nta kindi uwo ari we wese yavuga kuri kizito kubera iki kubera ko kizito ubutumwa bwe ntabwo ari ubw'abanyarwanda gusa ubutumwa bwe ntabwo ari ubw'abakirisitu gusa ubutumwa bwe ntabwo ari ubw'abacitse ku icumu ubutumwa bwe ni iniveriseri ni ubutumwa bw'urukundo ni ubutumwa bw'amahoro ku buryo nta bundi buryo nta kindi kintu naniteguye cyo kumuvuga kuko n'abamunenga ntabwo bajya bajya muri fone ntabwo bajya bashobora kumunenga bahereye ku bikorwa bye bahereye ku buzima bwe barashakisha ku ruhande nanjye rero nkaba mfite icyo nshaka gusaba abantu abanyarwanda bagenzi banjye ndetse n'abandi bantu bamenye kizito yewe ntandukanya na basa bose usaba leta usaba abayobozi b'igihugu guha kizito amahoro yewe urwo rwego nararurenze nta kintu ngitegereje ku batoteje kizito ahubwo ndasaba abakunda kizito guhaguruka ndasaba abakunda kizito babyemera kuva mu bwihisho kuva munsi y'ibitanda bakatinyuka kwamamaza ubwo butumwa bagatinyuka kureba mu maso abarenganya abandi kuko nicyo kizito yarwaniye nicyo yaraniye bagatinyuka kureba mu maso abarenganya abandi bakababwira ko ibyo bintu atari byo ko batabyemeye niba kizito yarabitangiye ubuzima wowe muntu uri i burayi wowe muntu uri muri canada uri muri amerika uri ahandi hantu muri afurika n'abo mu rwanda ntabasize n'ubwo bo bibagoye kuruta abandi wowe ubuzwa n'iki gutanga ako kantu uwo musingi uwo muganda wawe ushobora gutuma ufatanya n'abandi kugira ngo turamire ubuzima bugeramiwe bw'abandi bantu uwitwa musenyeri Desmond tutu niwe wavuze ati iyo inzovu ikandagiye ku murizo w'imbeba wowe ugahagarara ukararama ukareba hirya ukavuga yuko uri netre ibyo bitakureba ati ubwo ngubwo uba wamaze gufata uruhande uba wamaze gufata uruhande rw'inzovu natwe rero ni uko guceceka ntabwo bikiri opinion iyo regisi ntayo dufite dukeneye kuzamura ijwi ryacu dukeneye gukora ibikorwa bishoboka byose kugira ngo tugabanye imibabaro y'abantu kugira ngo tugabanye turwanye akarengane gakorerwa abantu bagenzi bacu ikiganiro twari twabateguriye kuri uyu munsi ni hano kirangiriye clarisse kayisire mukunde ntimwe ijambo rimwe gusa kizito wamwita nde mu ijambo rimwe kizito namwita impano kizito ni impano imana yahaye u rwanda kizito namwita ihumure kizito mwita iteme urakoze cyane turangirize kuri basa bose nawe atubwire kizito mu ijambo rimwe kizito mwita umunyabuntu nyabwo ruvure imanisite urakoze cyane kandi nongere mbashimire kuba mwitabiriye kino kiganiro cyo kwibuka umwaka kizito mihigo amaze yitabye imana namwe mwese muri ku migabane yose y'isi mwumva ijwi ry'amerika ndabashimiye kandi mbifurije gukomeza kugira umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana